di Radio Sguardi America. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kubagezaho aya makuru zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri repubulika demokarasi ya kongo zikomeje gusaba ubutegetsi mu burundi kuzifasha gutaha iwabo icyo ntusaba umukuru w'igihugu ni uko yoza kudutora akadutahana mu gihugu cyacu iyo twaje tuva kuko ngaha mu nkambi badufata nabi kubera inzara yatwishe twabuze tujya guhiga ubuzima bw'abantu uwo ni umurundikazi umaze kwiyandikisha asaba ko yasubizwa mu gihugu cye muri uganda ho inkuba yakubise abana icumi bahita bitaba imana naho hano muri amerika imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ivanguramoko n'urugomo rwa polisi ku baturage b'abirabura irimo kubera hano mu mujyi wa washington aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya amakuru yo hirya no hino tuyahere muri uganda aho polisi ivuga ko abana icumi bakubiswe n'inkuba bagahita bitaba imana fidel niyongabo akomeza iyi nkuru iryo sanganya ryabereye mu gisagara cya aruwa kiri mu buraruko bushirira uburengero bwa uganda hafi y'urubibiro na repubulika ya demokarasi ya kongo iyo nkuru yatangajwe n'igipolisi cya uganda uno munsi ku wa gatanu abo bana bafise hagati y'imyaka icenda gushika ku myaka cumi n'itandatu bari bugamye imvura mu nzu y'ivyatsi igihe inkuba yabakubita ku muhingamo wo ku munsi wa kane bariko bakina umupira w'amaguru mu kibuga cari hafi yaho nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'igipolisi cya uganda mu karere ka west nile josephine angucia menyesha ko abandi bana bane bakomeretse bakaba bariko bavurirwa mu bitaro vyo mu karere iyo mpanuka yabereyemwo akarere ko mu buraruko bushira uburengero bwa uganda karanzwe n'imvura nyinshi cyane irimwo inkuba n'imiravyo mu bihe vya vuba sanganya giha inkumbi bikomeye cyane muri uganda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ico gihe abana cumi n'umunani barapfuye bakubiswe n'inkuba mw'ishure iri mu burengero bw'igihugu ico gihe kandi abantu mirongo ibiri n'umunani barapfuye bakubiswe n'inkuba mu ndwi imwe inkuba n'imiravyo birakunda kwibonekeza kenshi muri uganda mu gihe c'imvura urakoze fidel uyu munsi abantu ibihumbi n'ibihumbi barateganya gukora imyigaragambyo washington dc mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika bagamije kwamagana ivanguramoko n'urugomo rwa polisi ku baturage b'abirabura thomas kamilindi arakomeza iyi nkuru aba baturage barakora imyigaragambyo yabo ku munsi w'isabukuru y'ijambo ryinjiye mu mateka i have a dream ry'icyamamare mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu pasitor martin luther king i have a dream bishatse kuvuga ngo mfite inzozi yarivuzemo ibyiringiro yari afite by'uko amaherezo ivanguramoko rizacika rigaha umwanya uburinganire bw'amoko muri leta zunze ubumwe za amerika imyigaragambyo y'uyu munsi irakoranira aho yavugiye iri jambo ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu no mu bayiteguye harimo umuhungu we martin luther king wa gatatu iyi myigaragambyo yo bayise ngo mudukureho ivi ryanyu ku bikano byacu birahera ku rupfu rw'umwirabura george floyd ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa gatanu gushize amaboko aboheye mu mugongo n'amapingu yubitse inda umupolisi w'umuzungu yamwishe yamucikamije ivi ku gakanu iminota irenga umunani mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu urupfu rwa floyd rwabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ivanguramoko n'urugomo rwa polisi ku birabura imyigaragambyo y'uyu munsi irafatira kandi ku iraswa ry'umwirabura jacob blake ku cyumweru gishize mu mujyi wa kenosha muri leta ya wisconsin mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu umupolisi w'umuzungu yaramurashe amasasu menshi hari abavuga ko ari amasasu arindwi mu mugongo blake arakomereka bikomeye ariko ntiyapfa abateguye iyi myigaragambyo basobanura ko bagamije kwerekana ko impinduka zikenewe byihutirwa kwamagana urugomo rushingiye ku moko no gusaba kurengera uburenganzira bwo gutora bateganyije kandi gutumira imiryango y'abirabura bishwe n'abapolisi urakoze toma minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe yeguye ku mirimo ye kubera ikibazo cy'ubuzima bwe butameze neza fidel niyongabo urakomeza nanone ugutanga imihoho kwiwe birangije ikiringo kirekire yari amaze mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere mu kiganiro atanze kuri televiziyo uno munsi wa gatanu ku mugwa mukuru w'ubuyapani tokiyo abe yamenyesheje ko yumva atagishoboye kurangura amabanga yiwe nyuma y'uko atanguye kwivuza amenyesha ko yasubiye kugira ibibazo vy'amara abe afise imyaka mirongo itandatu n'itanu muri iki gihe yayoboye ubuyapani mu kiringo c'imyaka umunani niwe mushikiranganje wa mbere w'ubuyapani amaze igihe kirekire cane muri ayo mabanga mu mateka y'igihugu vyari bitegekanijwe ko ikiringo ciwe co muri iki gihe kirangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umushikiranganje wa mbere w'ubuyapani shinzo abe yatangaje umugambi wiwe wo gutanga imihoho mu nama yihutirwa y'umugambwe wiwe rukurukuru ku gutanga imihoho kwa abe rwatanguye kunuganurwa mu ntango z'uyu mwaka ni igihe yagendera ibitaro ku mugwa mukuru tokiyo mu ndwi zibiri yikwikiranya aho yagiye kwipimisha ku bijyanye n'amagara yiwe icyo gihe nta birengaho byatangajwe ku mugaragaro abe yamenyesheje ko afise ibibazo vyo mu mara kuva akiri umwana mutoyi menyesha ko ariko arivuza muri iki gihe
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mujya kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru ntimwibagirwe no kudusanga kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi zisaba leta y'u Burundi kuganira n'iya kongo bikiga kuko nazo zatahuka mu burundi ni inkuru ya vedast ngabo umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri mu burasirazuba bwa kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo urunani zahungiye mu gihugu cya tanzania zimaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo binyuze mu bukangurambaga leta y'u Burundi n'iya Tanzania byicara bishishikariza impunzi ziri mu makambi ya Mutenderi Nduta na Nyarugusu gutahuka ku bushake bwazo gusa ugeze mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usanga iyo atari ko bimeze kuko usanga zimwe mu mpunzi arizo zisabisha leta ya Kongo ko yazifasha gutahuka izindi nazo hari aho usanga zicika inkambi zigatahuka zitarinze kwiyandikisha bitewe n'ubuzima bubi zibayemo mu rusenda murongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo ziri muri uvira ndabarushimana serafine na ndumuka aline twabasanze ahakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda baje kwiyandikisha kugira ngo bazafashwe gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi nje nka jewe n'ukuri n'umuryango wanjye nditeguye kugira ane gusubira iyo navuye kubera inzara abana banje bamishiranye bafise imishashi- imi- imishatsi itukura kubera inzara kandi n'amatama yabyimbye abandi matama yagize amaguru yabyimbye birimbye urumva ivyo byose nivyerekana yuko ubuzima bubi ngaha tubayemwo aha mu nkambi ico nosaba umukuru w'igihugu nuko yoza kudutora akadutahana mu gihugu cacu ico twa- iyo twaje tuva kuko ngaha mu nkambi badufata nabi kubera inzara yatwishe twabuze tuja guhiga ubuzima bw'abana naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu jewe ikate simu y'inzira ndi nayo ikate simu ya rasiyo ndi nayo itelefone ndi nayo kubera kubera inzara inyise naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu kubera ubuzima bubi kubera na- nashonje n'abana araba ukuntu umubiri wakorotse kubera inzara Ushu- n'abana afise muhira amatama yahise ubushatsi bwahisiye kubera iki inzara Nsengiyumva Odase nawe ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda agaragaza ko leta y'u Burundi yari ikwiriye gushira imbaraga mu gufasha impunzi zahungiye muri Kongo gutahukanwa kuko ubuzima zibayemo ari bubi cyane twe ngaha mu nkambi tumaze uku ni ukwezi kugira gatanu tutaronka irya ngaha mu nkambi tukaba turi impunzi badushyize ngaha mu nkambi nta matongo baduhe turima ntaho dufise dukura ariko tumaze amezi atanu atatu turiko turaronka dufungura ico rero twosaba twe twasaba yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yoduserukira akadutangira agatanga ugwete ruza ngaha muri iyi kambi ya Rusenda yo akagishikiriza leta ya Kongo kugira ngo natwe ashobore kuturondera uburyo dushobora guhunguka tukava muri iyi kambi kuko nta buzima duhafitiye ubuzima bwacu ngaha buriko burahangayika ntaco dufise dufungura ntaco ntaho dufise twikora nta na hamwe Nubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi zisabisha gutahukanwa, hari n'izindi nazo zitabikozwa kuko zivuga yuko umutekano muke zahunze mu gihugu cy'u Burundi ukiharangwa.
sishobora gutaha kubera icyo nahunzeyo n'ubu kiriyo nta mahoro araboneka mu burundi Wahunze iki cyane?
jewe ikintu nahunze nahunze kumeswa jewe numva umenga gutaha jewe ku ruhande rw'iwanje numva umenga ntiharagera kubera nyene mu burundi nta mahoro arabonekayo neza nk'abantu twahunze duhunga na cyane cyane nk'imbonerakure cyangwa abandi bantu mu nzego z'umutekano nk'ipolisi cyangwa igisirikare bari basanzwe bahungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ubu baracyari mu bibanza byabo ndetse bamwe bamwe baradugiye ibibanza ugasanga ni abashikiranganji kandi n'abategeze urwego rwo hejuru urumva ko ikintu twahunze n'ubu kitarahinduka n'ikindi kandi turabumva amakuru bimwe mu gihugu cy'u Burundi yuko hari ibice bimwe bimwe gusa uno munsi umutekano cyane muri kurahungabana mu za Rumonge mu bice bya za Kibitoke n'ahandi urumva rero yuko umutekano mu majyaba make ntukwiye nta bundi bwo twe twifuza guhunguka uretse n'icyo nabo twama twumva bafise umugambi wo gushobora guhungabanya umutekano abafashe ibigwanisho ntibarataha ibyo byose ni ibintu bikidutera amakenga bigatuma tudashoka dufata ingingo yo gutaha umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda didier numbi wa numbi asobanura yuko muri kuno kwezi k'umunani bamaze kwandika impunzi mirongo ibiri na zitanu zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi aho abiyandikisha bavuga yuko bifuza gutahuka bitewe n'uko mu burundi ari amahoro abandi nabo bagashira imbere ibibazo by'inzara vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda w'umutara kivu y'epfo urakoze vedaste muri ibi bihe hakomeje kugaragara ikibazo cy'ubwiyongere bw'abatagira akazi mu rwanda hari abanyamakuru bahisemo kureka umwuga w'itangazamakuru bayoboka ubuhinzi bw'umwuga ijwi ry'amerika yasuye bwana dedone niyo dushima na mugenzi we bwana alexi musabirema abanyamakuru bashinze kompanyi bita exodus farm limited bahinga imbuto n'imboga byoherezwa mu mahanga bakorera ubuhinzi mu karere ka bugesera aho umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera i kigali mu rwanda eric bagira ubusa yabasuye
icyo gihinda si icyuma gisya yewe si n'umuhindo w'indege ahubwo ni moteri yuhira ibihingwa by'abahinzi babigize umwuga bwana diyedone niyo dushima na mugenzi we bwana alexi musabirema aba basore bombi ni abahinzi ariko by'umwihariko ni abanyamakuru b'umwuga imashini yabo irakurura amazi iyavana mu kiyaga cya rumira mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda akuhira imyaka aba banyamakuru bakimara kubona ko umushahara wo mu itangazamakuru udasubiza ibyifuzo byabo bahisemo kugana iy'ubuhinzi bashinga kampani exodus farm limited ni umwanzuro washariraga bafashe bahitamo gusohoka mu murwa mukuru w'u rwanda kigali bagana iy'ibyaro mu buhinzi ngo intangiriro iravuna bavuga ko baba abanyamakuru bagenzi babo n'abavandimwe babo ngo babanje kubafata nk'abari mu buyobe uyu ni diyedone niyo dushima uretse na bagenzi banjye n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe kwakira ko umuntu wakoraga agahembwa ku kwezi aretse akazi atirukanwa adahagaritswe akigashoboye agifite n'imbaraga zo kugakora kandi kamuhembaga akaba akavuyemo nta kandi agiyemo ahubwo avuze ngo noneho ngiye gutangira hasi nishakisha byari bigoye hari avugaga ati urasaze birakuyobeye igeze gute reka agenda azagaruka ni iminsi mikeya bikamucanga tukabona yahindukiye ibyo byajemo bamwe bakananyicaza bakavuga ati tukugira inama twongere dushyire ibitekerezo byawe ku gihe ariko se kuki yahisemo kuva mu mwuga w'itangazamakuru yemeza ko yakundaga cyane atanafashwe nabi nk'uko abandi bikunze kuvugwa ntabwo itangazamakuru ryamfashe nabi narahembwaga kandi nahembwaga neza njya nkunda kubibwira abantu nkababwira nti ndi mu bantu banahembwaga rwose neza ni naho nakwiye igishoro ndanarikunda nzanarigarukamo nibiba ngombwa ariko ubu ngubu mvuga ko ritamaga ritanjyanaga ku muvuduko w'iterambere nifuzaga niyo mpamvu navuze nti ariko wakwikorera bishobora kuba byatanga umusaruro waruta wa wa mushahara bahembaga aba banyamakuru bahinga imboga n'imbuto byoherezwa mu mahanga birimo imiteja urusenda n'inyanya kugeza ubu ntibaratangira kubyiyoherereza ariko intumbero nuko bajya babyiyoherereza nta wundi muntu bagombye kunyuraho na cyane ko ngo aribwo barushaho kunguka turacyafite amakontara n'abandi bantu babifata bakabitunganya bakabitegera indege bakabyohereza mu mahanga babijyana i burayi bakabijyana no muri aziya ariko icyo twifuza ni uko uyu mwaka cyangwa uzawukurikira ntabwo wasiga tukiri kubiha uwo muntu bitujyanira twatangiye gutekereza uko natwe twabyijyanira ubu rero turimo turaganira n'abakiriya batandukanye bari i burayi kugira ngo nidutangira noneho tujye tubyihingira tunabyijyanire nibwo tubona ko twazabonamo n'inyungu irenze twabonagamo ubu ngubu aba banyamakuru baretse gukora umwuga w'itangazamakuru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko kugeza ubu bwana niyo dushima yabwiye ijwi rya amerika ko abamubonaga ko yari mu buyobe batangiye kumugana bamugisha inama ngo abavungurire ku ibanga ry'imibereho nacyo kintu kinanezeza cyane burya mu byo nkora ni uko ba bantu mu bihumbi na cumi n'icyenda itangira bavugaga bati reka turebe genda ariko nturi butinde ongera utekereze neza ushobora kuba hari ikibazo wagize mu mutwe mu mitekerereze yawe ikinezeza ni uko noneho ubu ngubu nsigaye nshobora kubona babiri batatu bane bambwira bati tugira inama dushakira umurima hafi aho ngaho natwe tube twahinga batangira ibikorwa by'ubuhinzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bwana niyo dushima na musabirema bakodeshaga ubutaka bungana n'igice cya hegitari imwe none ubu bahinga ku mahegitari agera mu munani bitewe n'ibihe bashobora gukoresha abakozi bari muri mirongo ine ariko ubusanzwe bakagira abakozi batanu bahoraho barimo n'umukozi wabyigiye ugomba gukurikirana umunsi ku wundi ibyo bihingwa uretse kuba ibikorwa by'aba bahinzi bigira cyangwa se bizanagira inyungu kuri ba nyir'ubwite babitangije nta kabuza ko bizanagira inyungu ku baturiye agace ka bugesera babikoreramo bwana ananias rugeni ndinda ni umupapa w'abana babiri avuga ko amaze umwaka usaga akora imirimo yo kuhira imyaka muri kampani ya exodus farm limited mu mpeshyi twabaga turi gupfa ubusa nta kazi kari kariho ubu ngubu rero akazi kabaye munange turakora nta kibazo tukabasha kwiteza imbere ubu ngubu umuntu udafite akazi ngo abone icyo gukora nyine nk'ubu cyane cyane mu mpeshyi biramugora mu rwanda umunsi ku wundi ibitangazamakuru ibyandika ibikoresha amajwi n'amashusho n'ibikorera kuri za murandasi biravuka ariko kuvuka ni kimwe guteza imbere ababikoreramo ni ikindi iyi ikunze kuba imwe mu mpamvu zituma hari abareka itangazamakuru bakajya gukora ibindi ukuba akiri mu itangazamakuru ariko bataryishimiye bwana niyo dushima akabagira inama ashobora no kutabona amafaranga yifuza ariko akabona ya makuru abaye ari umuntu w'umunyabwenge ya makuru yayabyaza amafaranga barimo bavuga ngo ntibahembwa ndanabizi nanjye nabikozemo hari imyaka nakoze ntahembwa kuko mu myaka itandatu nakoze mu itangazamakuru ntabwo ariko yose nahembwaga ariko bigufasha iki bigufasha gufunguka mu mutwe aba aba baririmo ntibibafashe gufunguka mu mutwe ntibibafashe gukoresha ya makuru bafite kuko barayabona kandi menshi ntibibafasha no gufata ya makuru bayabyaza ibindi bitekerezo byabyara amafaranga intumbero ya leta y'u rwanda ni uko urubyiruko rwaba urufunguzo mu iterambere ry'igihugu bihangira imirimo ariko bamwe bakunze kuzitirwa no kubura igishoro cyo gutangiza muri iyo gahunda imibare iheruka y'abatagira icyo gukora mu rwanda igaragaza ko hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatanu y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yiyongereyeho icyenda ku ijana ivuye kuri cumi na gatatu ku ijana ni ukuvuga ko bari kuri makumyabiri na babiri ku ijana urubyiruko rufite imyaka iri hagati ya cumi n'itandatu na mirongo itatu bari kuri makumyabiri na rimwe ku ijana badafite akazi byumvikanisha ko ubutegetsi bugifite byinshi byo gukora akabagira ubusa ijwi rya amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda urakoze eric tujye mu burundi muri komine bubanza intara ya bubanza mu burengerazuba bw'icyo gihugu havugwa ikibazo cy'amazi meza ku baturage batari bake bamwe mu bahatuye bakaba bakoresha ayagenewe kuvomerera umuceri Eloge Willy Kaneza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri i Nairobi muri Kenya yakurikiranye iyo nkuru tubura amazi bamwe bakayarara gutyo bagaca biruka mbere kuvoma muri kanara ega ivomera imiceri ariko mpanda murazi yuko ruba ari rubi bameseramo ibintu by'ibihuzu bibi by'ibyahi abandi bakajamwo boga bigaca bituma yuko hajamwo za mikorobe hariho n'inzoka benshi zibafatira bigaca bituma yuko tumererwa nabi tugaca tugwaragurika uri umunyagihugu muri zone mitakataka komine n'intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi we n'abanyi biwe bemeza ku kibazo c'amazi kibaraje ishinga mbere kiri mu byo bifuza bifuza ko abajyanama y'imitumba batowe kuri uyu wa mbere babakemurira imbere ya byose bakavuga ko bugarijwe n'indwara bitewe no kunywa amazi mabi yagenewe kuvomera imirima aba hano kuvuga nta kindi kibazo tubatura cyane cyane atari iki cy'amazi nicyo gihanze ngaho aricyo gituma abantu bakunda kurwaragurika cyane twari dukeneye yuko boduserukira kandi aricyo cya mbere dushira imbere kugira ngo turonke amazi meza kuko amazi meza niyo atuma abantu babaho ni ukuvuga yuko aho iyo biba nk'ibikunda twaronka zitandatu ngira ngo niho byokunda kuko iyi zone ya mitakataka ni nini cyane bigaca bituma nk'uko ubibona ya mabido angana gutya bigaca bituma yuko yuko tubura amazi bamwe bakayarara gutyo bagaca biruka mbere kuvoma muri kanara kubera yuko babuze aho bavoma amazi ega ivomera imiceri ariko mpanda ariko mpanda rumanuka murazi yuko ruba ari rubi bameseramo ibintu by'ibihuzu bibi by'ibyahi abandi bakajamwo boga bigaca bituma yuko hajamwo za mikorobe hariho n'inzoka benshi zibafatira bigaca bituma yuko tumererwa nabi tugaca tugwaragurika aha barakunda kugwara inzoka kenshi umuntu agiye kwa muganga bakamutora inzoka hanyuma rero bakatubaza ati mwebwe ntimugaragaza kunywa amazi meza bakavuga ati nta mazi n'ukuri turonka bitewe n'uko uwo mutumba wa mitakataka amazi ntiyigera aboneka mbere n'iyabonetse n'imana mpa nk'uko bisigurwa n'aba bishika bakamara igice c'umunsi bari kwibomba rimwe bafise bateramiye amazi turakenya amazi cyane gose turi benshi tuyavoma turi zone yose ntabwo adukwira ni make aho urabona iyo ugera bakagwana bagatukana bakabarirana nabi bivanye kuba amazi ari make tuba tugize iminsi tutayaronka yari ikase twari two turarira n'ubu si twe- imana iraduhaye tuza- tubona yaraje kubera tuba tubuze amazi tukaza kunywa kanara n'ayadutera inzoka yego turabuze amazi cyane rwose n'uyu mubyeyi yoba yaduhaye yarakoze turabishimira imana kubera twari tumaze kuronka n'ayo makeyi ariko turakenya amazi turabura amazi rwose tukanyotegwa tugacafura tukabura amazi tunywa akwiye ko twa- bari kutwongereza ayandi mazi ababyeyi bakayaduhereza bakayashyira ahanyene aho babona ba- ah- abereye niho boyashyira kugira ngo twese dukwigwe ahandi naho izindi ngorane zigiye kubaho nuko tubona namba rejide ziyugara namba rihe bayugarira ni ukuvuga bari bamaze iyi minsi ibiri bataronka n'intonyi y'amazi ubu nihaje mu gatondo tona igihe cy'isaha cumi na zibiri uwo mugabo nawe amenyesha ko ikena ry'amazi ritera n'ibibazo hagati y'abubakanye nk'umuntu w'umushinga ntavuye guhangayika hariho abantu bisoneye badashobora kuza koga rujya ruzi rwa kanara ngo bidubangure nk'abana bacavuga ati je ndashika muhira kumbure ndasanga amazi umukenyezi yavomye aba ariyo nkore noga burya rero ashitse muhira agasanga ayo mazi aragira asanga ari nk'akabido kamwe umudamu yiriwe atondeye agaca amubwira ati mufaso mushinga ntahe wanje ni ukuri umbabarire amazi twayabuze hama rero uko umugabo yama ari umugabo akavuga ati none nirirwa ntoze tico ntigishoboka ayo ubwo buzi rero bukeya bwabonetse bagaca ba- agaca bamuha akabwoga hanyuma kenshi kumbure aba n'abana bakarara inzara ku buryo babuze amazi yo kurondeza ababazwa no kubona haheze umwaka wose barijejwe kuronswa amazi amaso agahera mu nzira umwaka uheze twari twarakwege twasabye amazi mu gatura turagenda abanyagihugu bo kuri uno mutumba kweri turitaba turimba burya rero amazi hafi yo kuri enapo niho amatiyo yagarukiye burya rero mu nyuma iyo byakamanganiye ntitwamenye yo amazi yagarukiye ntitwamenye ingene byagenze gaspar nkurikiye umuhanuzi wa romatari w'intara ya bubanza ajejwe imibano arahumuriza mu nama y'umutekano ku wa kane w'indwi iheze niho yishyuriye abamutuye ingorane abagize intwaro bakiriko bakiriko baragikora ibitigiri bitangwa n'ibisata vya onu vyitaho iterambere harimo unicef vyerekana ko ibice mirongo itandatu kw'ijana vy'abarundi birenga bafise amazi meza mu gihe miliyoni zibiri zirenga gato bafata iminota mirongo itatu ku munsi ku munsi bagiye kurondera amazi eroje burikaneza ijwi rya amerika Bamwe mu babyeyi n'abarezi bo mu ntara ya Rumonge mu Burundi baravuga ko kwinjiza abanyeshuri mu bya politike ari kimwe mu bituma iyo ntara iguma inyuma mu bizamini bya leta. Intara ya Rumonge imaze imyaka ibiri ikurikirana ibi ya nyuma haba mu bizamini bya leta byo gusoza amashuri abanza no mu cyo kwinjira muri kaminuza. Abo babyeyi barasaba abigisha n'abayobozi guhagarika gushora abanyeshuri muri politike bakita gusa ku masomo iyo mu ishuri.
turiko turaba mu karere dute- duherereyemo ko mu rumonge abanyeshuri benshi baratwagwa muri vya politike bihora bibonekera cane cane nk'iyo haje nk'aba migambwe abakuru b'imigambwe canke nk'aba eh, barongoye igihugu rwego hejuru ugasanga abanyeshuri nibo ba- baba ba mbere mu kuja gu- kwakira abo bashitsi bigashika mbere bakabwira bati ntimugende mwambaye n'impuzu za iniforume ziranga yuko muri abanyeshuri ivyo bica vyerekana yuko umenga bagomba kubashira mu banyagihugu nk'abandi ivyo rero ngaha mu rumonge birahari abanyeshuri baratwarwa cane mu, mu migambwe biratuma bitaho ivy'imigambwe aho kwitaho ivy'ivyigwa ukaza usanga birabasamaza umuntu agasanga aho gukurikirana ibyigwa agiye mu by'imigambwe amaze kujya mu by'imigambwe naho ucuboneka neza na neza yuko ibintu by'ubumenyi utabikibishyira imbere ukaza usanga yaba umudiregiteri umuyobozi yaba abigisha bari muri ibyo bya politike ugaca usanga hariho imigenderanire hagati y'abo banyeshuri n'abigisha n'abadiregiteri ukaza usanga umunyeshuri n- n'umudiregiteri ukamenga ni- nu- nu- nu- barazinanye kubera bama bahurira muri muri iyo migambwe ngo agaca usangira ati naka ndazi ko tatazongira kubera dusangiye umugambwe biramukora ko kuko urumva atanose umwanya wo kwiga neza ivyigwa akishinga aja muri ivyo vya politike urumva n'ubumenyi buba buke mu mutwe umaze kugira ubumenyi buke nti- ntaheza ngo a- a- aronke ubumenyi bukwiye kugira ngo a- a- a- atore ikibazo ca leta ni naco gituma uhora ubona muri ibibazo vya leta na cane cane ngaha muri ntara yacu ugasanga abanyeshuri ntituro- ntibaronse amanota akwiye birakunda gushika nka- nk'abarya bahungu- ba- barya abanyeshuri baheza bakitwa ko umenga baramaze gukura bagagomba kuja muri politike cane kuko bagomba guheza amashuri bagaca usanga basamaye bibagiye eh, ivyo vyigwa no gutegura neza ivyigwa vya byo muri bwo kurangiza amashuri biramusamaza biramusubiza inyuma umwana yari yategetswe kumenya ko igikuru c- ikintu cya mbere gikuru uri umunyeshuri ikintu cya mbere woshyira imbere ari ukwiga ibyo bindi byose ukabireka kuko naho wobijamo nta kariro karekare wobishiramo biratuma umwana asubira inyuma akanayoberwa no kuyoberwa ugiye muri politiki urayoberwa nyene kuko umwanya wawe uta wiyumvira ibintu utaranashikamwo ukamenga bajya muri kumwe murangana kandi mutangana Eh, umaze kwishiramo ureba ko nawe uri umunyepolitike uca uyoberwa urayoberwa ukunda abanyeshuri kandi ukunda n'uwo mugambwe rero n'uwo mugambwe w'ubu ko udashiramo abana batize udafite iyo diporome do lisanse wibaza ko uzoronka iki abo bana rero ubakunda wotangura kubahimiriza kwiga abo ushaka ko bazoja mu mugambwe arabwira ati yego turi mu mugambwe kandi uyu n'uyu n'uyu kandi turibaza ko uzotsinda kuko umwe wese aja mu mugambwe azi ngo umwaka uratsinda aronke nawe nyene agapromosiyo ariko rero mu gihe ubakunda woshima ko abantu muri kumwe ikintu ca mbere batanga akarero keza kw'ishuri akarero keza kw'ishuri n'agaki rero ica mbere ni uko umunyeshuri mwiza akurikirana ivyigwa nico kamaro k'umunyeshuri utamaze kumwereka ko ategerezwa ikintu prioritaire akora eh, ikintu ca mbere akora ari ukwiga aho n'ukuri ntacyo uba uriko uramufasha uba uriko uramusubiza inyuma je nk'umuvyeyi je mbona yuko ntabahohoteye umunyeshuri gusa abahohoteye n'igihugu ko abagisubije inyuma natwebwe abavyeyi rero twama twatanze minero vare tuba twizeye ko umwana amenye turanezerwa yobe urumva tuca tubabara tukamererwa nabi tukaca twanga tugatanga iyindi minero vare urumva abaduhohoteye twese n'umunyeshuri n'umuvyeyi munyapolitike nakubwiye yuko ica mbere tuba tubazi yuko abari muri politike runaka tuba tubazi abayobozi tuba tubazi canke abaprofeseri bafanatiza umugambwe tuba tubazi mugo twebwe tubabwira tuti umuyobozi mwiza canke umuprofeseri mwiza uwu- uwujejwe urwaruka ikintu yodufasha nuko yoshira imbere ukwiga akababwira bati twebwe mugambwe wacu utazi ubwenge nta kibanza ufise umunyepolitiki aba azi yuko atamanota ah, umwana azoronka atize atayakoreye ariko umwana kubera nyene aba akiri umwana we abifata yuko bigiye koroha kandi yuko mu vy'ukuri atagisivya hageze rero kuri yu- yuko wa mwana a- amenya agira ati jewe naho ntokwiga ndafise umuntu akomeye ndabona ko mu bikorwa vy'igihugu afise ijambo ashobora gufata ingingo nawe ntokwiga mu by'ukuri ndabona ko nzokungurutswa ntibitebaga umwaka urarangira urangiye rero wa- wa munyepolitike yangingo ntashobora gufata kubera iki hariho amategeko agenga iby'indero ngene abana bunguruzwa eh, wa mwana azasanga yayobewe kumbure iyo yari kwiga wenyine agakoresha ubwenge bwiwe ingufu ziwe yari kuvuga ati nukure amanota ndayaronse kandi abana biganye bakoresha ingufu zabo batahenze n'umunyepolitike akaza abona barungurujwe nta muyobozi abivugira hejuru ati ngo ngo ngo niwakora neza umugambi ngo nzoguha amanota cyangwa nzokomere kumenye mugabo ntibabigira ku mugaragaro uko kumenyerana k'umunyeshuri n'umwarimu n'umudiregiteri biratuma n'umu- n'umwarimu agira ati ujya mu munyeshuri ndamuzi hanaka agaca amenya ingene ahinyanyura ugasanga ah, amuhaye amanota cyangwa akamukosora ukuntu kugira ngo aronke amanota meza harimo ingorane zikomeye cyane kuko umunyeshuri yungurijwe muri ubwo buryo yungurizwa ku mwaka ku mwaka ku mwaka birashika ahantu ishuri akayigeramwo bikanka yuko asubira kuvaho kubera ubumenyi buke yakuye hasi ni naco gituma uza usanga hari abanyeshuri benshi baca bagira bati yahevye kubera umutwe wabo utabugi ucakira ivyo vyigwa eh, azo bagezemo muri iyo shuri agezemo benshi ugasanga barahevye ishuri abandi ugasanga bigira mu bindi eh, niko bikunda gushika ngaha baca babita baca bagomba kugira nimenga n'ibikoresho bagira ati reka dukoresha aba ku nyungu zacu nitwaronka amajwi menshi turaronka ico tugomba nicyo gituma rero abanyeshuri nabo nyine notera akama yuko boraba neza bagatora iciza n'ikibi bagatora baje kwiga bagatora kwiga hama bakarindira iby'imigambwe bahejeje amashuri bakabona kuja mu vy'imigambwe kera twebwe twagiye mu migambwe kera hari imigambwe kera hari umugambwe umwe ubu n'imigambwe myinshi Eh, ubu u- twebwe twara- twaja mu migambwe duhejeje nka za kaminuza uri muri kaminuza niho washobora kubona uti ndafise iciyumviro noterera muri uno mugambwe n'ahandi ho ubu urashobora no kubona abana batazi n'ikintu cyari cy'umugambwe batazi na idoloji w'uwo mugambwe ukaza ubona bariko barakurikira muri iyo migambwe nicyo gituma n'abo bana rero bagomba kubasaba yuko bo kwitonda bakabanza guheza ikivi ca mbere icyo kivi ca mbere nicyo kwiga hanyuma gihejeje bakabona kuja muri ivyo vy'imigambwe inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya n'aha tuyasoreje ariko turabararikira andi tubagezaho mu kanya nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi na bagenzi banjye bandi bamfashije kuyabagezaho yarahagarariwe na edi rwema yegeranijwe na fatu alimasi karara gendi jeffrey mutagoma twese turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe